Nigeria for just cut everything. Kuma they, they do this, I beg you this one We say everybody they do nonsense like this. Now wait it. Ah. Now wait it. I beg leave me, I'm not, I'm not, I'm not in the mood, pa. Oh, Madam Habu, why are you talking to yourself? If now you not go talk to yourself, I am angry. I am confused. I am elated. I am karma karma. I am. what happened to you? Ah, madam, never me and you don't get here. Wait, don't know say na maybe sikiri ingredient of the super ego adan ta sai na maybe sikiri ingredient now kuma dan go rich russia rich russia now kuma they go i go stand for one side they tell the substitution substitution they no giri put me the one who going to tell me say hey, eh, because they say my jersey you know, the original no original jersey they no go allow me play the time wey be say even the time wey we play about, uh, against these people where they call uh, this one where they sell ice block. iceland. Uh -huh. that land wey be say plenty ice block don't they? i say I don't tell my brother Musa. I tell her, say, if you enter, make you do like this, make you do like that, make you, even the time I do like this. Now me tell her, come on, don't score there. We not score two goals. Yes. Ah, ah. All of us, you know, say, me, le, le, le, le, Messi. That one, Kuma, he not get conscience. That guy, Kuma, the, the, he don't miss penalty, Kuma, he, he get evil heart. He get bad plan for Nigeria. They don't tell her, say, now only me, na go PB, na go fit Holland down make dem put me make dem put me instead of go put igalo go put uh, iana chua kuma da i tell igalo say if you enter make you no use the right leg make you use the right leg you go to use the right leg you wetin say right leg after i don't tell all my friends for america say make dem watch the match uh, you know fdd yes, I do. you know snoop doggy style yes, I do. all of them for even drinking i don't tell them say make know what they say i go scatter this game i go score plenty game After I don't do all like this, like this, later tallahi, may they just scatter super eagles. May they form another one. In fact, may they call up Musa super eagle or Malang Habu eagle. May they go, may they scatter everything down below. They do like this, they do like that. Everybody come out, they run, they do questions. Download the new Pulse Buzz app for free now.